na adventist world radio voice of hope. my good people i welcome una i know say today na very special day i hope say i get some of una there wey dey hear me even at this time we don come prayer meeting as special as the day be we must still pray because today sef na day wey we suppose to take pray prayer of thanksgiving for all the many things wey god don do for us and for the gift of jesus christ since na him we tell ourselves say we dey celebrate today so we dey pray today for family we dey pray for salvation for our people and how they go take give their life to jesus and follow god waka na be the prayer wey we go do today when we pray finish as we dey do we go take our bible verse the word of god wey dey come this week na pastor ezekiel arebu na him dey bring am come he say him message today na the power of hope when you look jesus wey come he come to come give all of us hope wetin be the power of hope wetin be hope sef abeg lis ten to the word of god today and you go understand everything wey concern hope the song wey we go take end the program say there is hope our people dey always talk say when life dey hope dey but me i prefer to talk say when hope dey life dey because na hope na im dey give life if hope no dey person go commit suicide so there is life because we get hope and our hope na jesus christ na him be the person wey give us life na him be the person wey give us hope i pray say as you dey lis ten to today program you go enjoy am and god go bless you in jesus precious name my name na josephine my good people i welcome una come today prayer meeting how una dey for yonder i trust o say una don enjoy the celebration since wey dey break so today so na christmas day na e be and na this week too na we go take enter the end of this year so all of us get reason to make sure say this week we dey happy we dey praise god we dey thank am to stay from january 2022 come reach this week wey we go take reach december 31 2022 no be my my own if you look around you you go see the many things wey don happen some of those things eh the people wey dey happen to you no better reach them o oh. but god grace and mercy na make you still dey where you dey so so you get every reason to thank god we for this side we dey rejoice well well we dey thank god for today so and i know say many of una don chop plenty fowl and plenty rice today i bin dey think say some of una go send some come give me o oh. i still dey wait so we don balance our prayer meeting pastor edo james dey here and elder augustine yugbore today we wan pray for ourselves for our families as this year dey wan end so so that god hand e go lead us through this week go bring us come inside the new year Before we enter the prayer meeting, make we ask Pastor Edo to pray for us. Our Papa God, we don't thank you. We don't come prayer meeting. We pray that as we pray this time, may you answer us again. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. So, prayer number one, Pastor Edo, I will still give you that prayer. I want make you pray for our people. When year they won't end like this, some people fit not see anything where God don't do for them. abeg you go pray make dem no take that kind bad mind take enter the new year if person still dey this life you dey breathe dey waka god get reason why he still leave you for here he get wetin he go still do for you so as we dey end the year so make people get time to take look their life and to take pray to take near god as dem dey wan enter the new year. our ah, papa god we thank you how you don lead us from the beginning of the year to this time when some of us go look back we go think say we not achieve anything we go think say you no bless us even all of us wey don they pray since january to this december maybe that thing never happened. we believe before the end of this year even the eleventh hour you fit still do something papa may you do things in the life of all these men and women where don't they cry And those of us where you don't do things for our life, we thank you. Those where you never do anything, we still say thank you. Even giving us life now something. As they say, when there is life, there is hope. We pray that hope of your blessing and joy, may you do one for all of us. So that as we enter the new year, we will enter the new year with rejoicing. May this be the experience of our people. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. elder augustine abeg you go still pray this week so wey we dey so na the week wey plenty people dey go church we wan pray o oh, say the people dem wey go go church make e no be say na only this week dem go go church May the word of god wey dem go hear for church make e touch their heart May dem give their life to jesus. almighty god in heaven i commit your children when be say this period they go go church well well i pray say as they go go church make you open their hearts, so that the message when they go hear go enter their heart so that they go repent make you help them, so that as they go enter the new year by the grace of god they go remove hand from things when be say no go bring glory to your name amen this week so help your children that the church when they go go so e go bring positive impact into their lives so mm that the new year as they go enter they go enter with you and for you and your blessings go flow in their lives in jesus christ's name amen, amen. pastor edo december thirty-one na the day wey everybody dey run enter church na the day wey pastor themselves dey ready dey wait for all the people we wan pray for both pastor and people make nobody think say december thirty-first service na the one to take collect big big offering say because people go full the church but make god give him word to every pastor that word wey go fit change the life of people so that that december thirty-first as they enter church they promise god say i no go drink again i no go waka jugbe again any prayer wey they pray that day make god answer am and make dem stay for inside church after that day. our papa god wey dey for heaven we thank you wey you don carry us reach the last day of 2022 we thank you for giving our people life papa we pray may you touch the heart of the pastors may dem no use that as opportunity take dey collect money but may dem see and say now the time to bless now the time to pray for protection now the time to pray for next year where we say god will do many things for our life we also pray for the members that everyone where go come church that day papa god we pray that their life go day closer to you and as we enter 2023 we not go do all those things where you not like what we do for 2022. Every one of us could draw closer to you. And you also answer our prayers. Now we beg in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. So, Elder Augustine, new week, oh, exciting week now be. So you go pray, may God help us. For inside all the plan where we want plan before we go enter the 2023 so. And then you go give us our Bible verse. All right. Our Bible verse for this new week we take out from the book of Psalms 30 verse 1. He say, I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. O God in heaven, we thank you because say you don't take care of us, you don't lift us up from January come reach this time wey we did so. And you never allow enemies, poverty, insecurity, sickness, you never allow them to triumph or to rejoice over us. Father, we give you the glory. We give you the honor. And I pray, say, as we enter this new week, so, oh God, make you continue like this for our lives. So that enemies like poverty, insecurity, and the rest no go take advantage of us and no go rejoice over us. Now be my prayer for this new week. in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So, my people, we thank una well oh. say una join us for today prayer meeting. We pray say all of una wey join us so, oh, God go bring una come inside the new year when we want come enter so. Our prayer na say as you go enter the new year, make you not forget God. Make you continue to deserve God. Remember say we go welcome your prayer request some people go say eleventh hour god go still answer prayer so make you no give up oh for that thing wey you don dey ask god for we go still fit pray about am and god go still fit answer you so send am come with the number wey we wan give you now so may god bless you make he keep you until you go hear our voice oh for inside the new year prayer meeting una bye bye. so my people we don pray finish today like i dey always talk no let your prayer stop for only here o oh. continue to dey pray for yourself you dey see say as this year dey go so this week so na we go reach the end of this year the devil still plan many things for the road to the end of this year so no forget to pray no leave your house any day say you never pray make sure say you pray because na only for the place of prayer you dey fit talk to god and na only god na im fit keep you for inside this life wey we dey now so so make sure say you dey pray every day by day no forget the bible verse too continue to read am every day this week and pray make the word dey for inside your heart now we go give you our telephone number for here so that if you get prayer request you fit send am come like text message or whatsapp message or you fit call us and tell us your prayer request yourself. Our address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. we don reach the time wey we dey take hear the word of god we talk say the message this week na pastor ezekiel arebu na dey bring am come and he call am the power of hope abeg open your heart make you hear the word of God as in servant they bring and come. Hear the voice of the Lord, hear his voice. Hear the voice of My great people, as I to you in the name of Jesus Christ. I thank God because the word of God now they give us life. And when we hear him, we can't do as he talk. Our life will become better life. Today, we won't hear from God how we go take get hope for our life even for this time when we dey. Na me, una friend, Pastor Ezekiel Haruna Arebu. Before we continue, make we pray. Our dear God, when day heaven, we thank you. Now you be everything to us. As we won't hear from you, make you speak to our heart so that we go get courage, we go get hope for this life when we dey. Your word go find good place for our heart and it go bear fruit. In Jesus' name we pray. Amen. Today we want to talk about the power of hope. The power of hope. Meaning say how hope fitted the dey do e work for the life of God's children. And we go read the book of John chapter fourteen verse one to three. Now e be our Bible text. "Now Jesus Christ dey talk to his e disciple. He said, make una no let una heart shake make una believe me una believe my father He say because e father house He say e get many room nobody go go there when he no go get room He say me i dey go prepare place for una if i don prepare am finish i go come back i go come take una where i go dey na there una too go dey jesus christ he tell him disciples dis encouraging word after they don hear the kind things wey go happen for am if you read the book of john chapter twelve when he come talk how dem take betray everything go happen the heart of the disciple come get as e be oh this man wey we trust so much so he come wan leave us na so we go take end am their mind break na jesus christ come tell them this word of hope wetin come be hope hope na wetin you get confidence in say e go fit happen you fit still take the eye of trust take look am say na trust but majorly na wetin you get confidence say this thing e go come to pass i believe am say this thing wey i put eye so oh, e go come to pass na be the hope wey you get for example somebody come promise you say i wan give you money oo oh. but when you look the person e no look like person wey go fit give you that kind money but the other mind go tell you say trust god na be the hope so you go hope say as the person talk am e go come to pass na be hope when you get so that hope na go come sustain you na go come make you believe wetin that person talk even when you look the person say no be person wey go fit do wetin e talk that hope na go encourage you This time when we dey so many things dey wey dey make our heart dey shake People come dey feel say hope no dey i dey watch one thing recently for this social media how one big boy wey dey add film carry im girlfriend go where dem dey drink as dem dey drink the girl wey e carry no know say cctv camera dey everywhere all this camera wey dey car secret e dey because the boy stroke comot the girl come bring poison come put am for the drink as he wan drink am na the manager come rush come outside say oga no drink that drink he say why the the man come feel say the manager dey embarrass am he say na for your own good o oh, na me dey control this place no drink that drink This girl you know her say yes na my girlfriend he say tell am make he drink for the drink the girl say over her dead body he no go drink he come even dey shout for this actor say so you bring me come here come embarrass manager say no worry mona come my office as dem reach there when dem show am for telly the girl eye open dat woman na her girlfriend o oh. e believe say na her girlfriend carry am comot o oh, dem go drink o oh. but na e for kill am so if no be say god intervene in dis kind life wen trust no dey you no fit know your friend you no fit know your enemy so na the hope of god's word na e go fit hold your mind na e go fit sustain you especially this period when we dey so bible dey say make your heart no trouble you a hey, bag of rice na forty something thousand oh. i wan take buy cloth for my children dem wan do christmas dem wan do new year we wan travel go here o ah fuel don there oh. this hope power dey the hope wey dey come from the word of god na e go fit sustain you because nobody go fit do am like the hope when we dey talk about from the word of god nothing go fit encourage you when you look around wetin you dey see so na this hope na power dey to take sustain you no let your heart shake no let anything trouble you because when you get this hope for the word of god you go fit survive na security matter na you want to you no fit travel some kind place now na as i dey talk to you now my wife cousin e go farm for more than five days now dem never see her. dead body dem no see dem no see her alive This one na graduate e dey hustle e no fit get work e say okay make him e go dey plant rice for village e go farm make e go harvest the small rice wey flood take remain till now we never see am you fit travel you no know you sit down near for motor abi na office when you dey that small one you feel say e no dey enough some people dey iron dem wan take am from you abi na government government no even get your time everybody wan eat the one wey e dey eat before no plan for mankind so na this one go make you believe wetin the word of god talk na e go fit encourage you na go fit make you survive this period no go over trouble yourself because he wey he promise he get power to fulfill e promise This hope go sustain you even for the face of this scarcity of everything fuel e don there maybe you calculate before say so so time this year we go travel towards the end of the year The end of the year don come now money to travel some people no even get am now to eat sef now you no fit do am but i dey assure you today say if you get hope for the word of god that hope go carry you through you no go see shame i pray may god give you hope in jesus name baba god i pray this day make you help us take get hope make we know the power of this hope say e dey fit dey help us come out of problem may this hope sustain your children so that at the end they go know say yes They get god when they answer prayer in jesus name we pray amen sometimes we go through trials that are so hard to bear we lift our faith my people na here o na program take and take touch ground i thank all of una wey lis ten to the program today may god bless una plenty plenty god go help us bless pastor ezekiel arebu as he take put mouth for the word of god talk and reach ground well well today we don see now say na hope na dey help us dey fit get trust hope na the trust wey we get say wetin we dey wait for we go see am na hope dey encourage us even when e be like say the thing no go happen we go get faith say e go still happen this life wey we dey now so we get many things wey we dey see wey fit make us fear wey fit make our heart no be as e suppose be but if we trust god and we get this power of hope for inside god word we go know say no matter how e be e go must better because god na be our hope as this year dey end so i wan encourage you e no matter wetin you don see since the beginning of the year e no matter wetin dey worry you for where you dey now get hope the hope wey you get so na im make you still dey where you dey god e never forget you god e no dey fail say you still dey here mean say god still plan to do something for your life so get hope get faith get trust in god clean your eye carry your shoulder go up carry your eye go up look god and pray and trust say god He go answer you even for the eleventh hour we no do today program pass so you fit call us to share your testimony to share your prayer request as we dey do for this program every time tomorrow we go still come with another program abeg make you remember to join us until that time may god bless you make he let hope get up for inside your heart for inside this new day in jesus name amen. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awro nigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.